muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kandi nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se ibitekerezo ariko mbere y'uko dufungura imirongo yacu ya telefoni tubabwire ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu aribwo umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda madame ingabire victoire umuhoza n'umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare kizito mihigo basohokanye muri gereza na bagenzi babo ni nyuma y'imbabazi za perezida w'u rwanda paul kagame zafunguje abasaga ibihumbi bibiri mu gihugu hose mu ijambo bombi bagejeje ku banyamakuru bashimiye ko bahawe imbabazi n'umukuru w'u rwanda paul kagame maze umunyapolitiki victoire ingabire aboneraho kumusaba ko imbabazi yabahaye zanagera ku bandi banyapolitiki bagenzi be nabo bagafungurwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yari kuri gereza ya nyarugenge aho byabereye
ibyo mwumva byumvikana si urufaya rw'amasasu ahubwo ni imirabyo ya za kamera z'abanyamakuru zicicikanira kuri gereza ya nyarugenge ubwo bafotoraga madame victoire ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na bwana kizito mihigo umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare mu gihe basohokanaga na bagenzi babo muri gereza ku bw'imbabazi za perezida paul kagame ingabire yari mu madarubindi yijimye hejuru yambaye umwenda w'icyatsi hasi yambaye umutuku n'isakoshi y'umweru mu ntoki kuri bwana kizito mihigo yari n'ishapure mu gituza ingofero n'umupira bya fondasiyo kizito mihigo n'ikoboyi ijya kuba umukara ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo hari saa yine za mu gitondo zaburaga iminota mike bombi bakomeye ku masura baratambuka babereka aho bashyira imikono yemeza ko basohotse mu buroko mu kiganiro bahaye itangazamakuru uhereye ku muyobozi w'ishyaka fda inkingi yashimiye buri wese wamufashije mu myaka umunani yari amaze muri gereza maze avuga ko muri rusange mu buyobozi bushya bwa gereza hagaragara ubumuntu mbere byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije umugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo ngashimira abarwanashyaka fda inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose ngashimira ubuyobozi bwa rcs tumaranye iyi myaka umunani cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarariye rcs muri iki gihe kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu mu magereza ngira ngo abantu bose bamenye mu myaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu mu magereza y'u rwanda ngira ngo mushimire nubwo hari bitaranoga ariko hari byinshi bakoze byiza ku rugendo rwe muri politiki mu gihe yari amaze mu buroko madame ingabire ati hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro tukagira imiyoboro inyuranye yo gucishamo ibyo bitekerezo iha buri wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi kuko aribwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira perezida wa repubulika wafashe icyemezo cyo kundekura akansubiza mu buzima busanzwe kuko ntekereza ko nawe ubu babona yuko icyiza ari uko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi twubaka igihugu madame victoire ingabire nyuma yo gushimira umukuru w'u rwanda ku mbabazi yamuhaye namubajije ko icyo avuga ku kuba asohotse asanga abarwanashyaka biwe nabo bafunzwe ntabwo ari ikibazo kuko nanjye igihe nari mfunze abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa ntabwo ari ikibazo kandi nabo uko nsohotse ntekereza ko nabo bazasohoka ntabwo ari ikibazo ndetse mboneyeho no- n'akanya ko gusaba perezida wa repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nta bagenzi banjye bose bafunze bazira ibya politiki bose nabo ya- mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka ku kuba yakomeza cyangwa yareka gukora politiki mu murongo uhabanye n'ubutegetsi no kukivuga ko yaba yarisabiye imbabazi umukuru w'igihugu madame ingabire yirinze kugira icyo abivuga havuga ko icy'ingenzi cyari ugushimira abagize icyo bamufasha yizeza ko ibindi azabivugaho mu minsi iri imbere ku muhanzi n'umuririmbyi kizito mihigo nawe ijambo rye ryahereye ku gushimira kubw'imbabazi yahawe avuga kandi ko ku giti cye bizamugirira akamaro nagira ngo umunyemerere ntangire nshimira perezida wa repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira icyemezo kigaragaza imbaraga ze z'umutima wenda benshi bari ba- bamuzi bazi imbaraga ze wenda z'igisirikare ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima nagira ngo rero eh, mushimire kuko ni icyemezo eh, kigiye kungirira akamaro mu buzima bwanjye bwite ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda nk'umuntu w'umusore ku- kwiyubaka ndebe ko nakuba kungira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza nizere ko namwe mwarongoye kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora no ku gihugu muri rusange kizito ati ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro ubumwe ubwiyunge ubutagoma ubworoherane imbabazi mu banyarwanda gakomeza kandi kagakomeza ku bufatanye na leta ku bufatanye muzi ko eh, fondasiyo yanjye fondasiyo kmp ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge tu- bwuzuye tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu akarere afurika ndetse n'isi yose umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame ingabire yari yaje kwakirirwa n'umunyamategeko we metre gatera gashabana na bamwe mu barwanashyaka naho ku muhanzi kizito mihigo yari yasanganiwe n'abavandimwe be ndetse nabo muri fondasiyo kizito mihigo ku bari baje ku ruhande rwe ku mpamvu zabo bwite birinze kugira icyo badutangariza victoire ingabire yari amaze imyaka umunani mu buroko yari yarakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezi ibirego byakunze kwitwa na bamwe ko ari ibya politiki naho kizito mihigo yari yarakatiwe imyaka icumi y'igifungo yari amazemo inirengaho nawe yahamijwe ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugirira nawe ubutegetsi buriho ndetse na perezida kagame ingabire nyuma yo kuva mu buroko yerekeje iwe mu murenge wa remera i kigali kizito nawe i kibagabaga iteka rya perezida wa repubulika ryasohotse mu igazeti ya leta riravuga ko uwahawe imbabazi agomba kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze akamuha imyirondoro ye n'aho atuye bakumvikana umunsi agomba kujya yitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi azajya abanza kandi asabe minisitiri w'ubutabera uruhusa igihe ashatse kujya mu mahanga kutabyubahiriza bishobora kuba intandaro yo gutakaza imbabazi ku wazihawe aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze cyane eric bagira ubusa umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda tubibutse ko ikiganiro ari muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kandi nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru by'aho mutuye ni mu kanya
You are the only one for me. You are the only one for me. My girl, you're the only one for me. You are the only one for me. Go, go, go, go, go, go. London girls, come wine it for me. Come wine it for me. Canadian girls, come wine it for me. Oh, yeah. Come wine it for me. You say London girls, come wine it for me. Oh, come wine it for me. Caribbean girls, come wine it, wine it. Oh, wine it, wine it. Oh, oh. many can just wine for me. eh. Only you I see. I'm a guy, you're my fantasy. My Domi, oh man, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love. You are the only one for me. You are the only one for me. My girl, you're the only one for me. You are the only one.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nabibabwiye ah, buri wa gatandatu ni umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose kuri telefoni reka duhere kuri isa wiriwe neza
Biriho neza.
uriye isa
Ndi hano biti rwamagana.
ni rwamagana ni amahoro aho ni mu ntara y'uburasirazuba
Eh, Akazuba kari kuva.
Mm.
Mm, Ndi n'amakuru nyine mwategerejeho twishimiye ifungurwa ry'uriya mudamu na Kizito.
Mm.
Mm, Twabyishimiye cyane rwose turashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ko yagize imbabazi.
Mm.
Mm, Rwose imana imuhe umugisha murakoze cyane.
urakoze cyane isa ah, uduhamagaye uri Murakoze.
rwamagana ugire wikendi nziza Mm, mm, Murakoze cyane namwe.
Mm, reka dufate na vensa wiriwe neza mwiriwe neza edi rwema mwiriwe uri hehe
ntabwo ndi ubu mpagaze hano mu mujyi wa kigali ni amahoro ni amahoro cyane kabisa turashima imana Eh, icyo wifuza kutugezaho ni iki wowe Ah, okay sinjya kure rero n'amakuru mumaze kutugezaho byari ibyishimo cyane hano ku bantu batandukanye hano mu mujyi wa kigali Mm.
Eh, ku ku mbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika yari yagiriye aba banyepolitike tutari tubyiteze Mm.
Ah, ni akanyamuneza cyane ko bongeye kubonana n'imiryango yabo kandi ni umuntu w'umugabo cyane ko yongeye kwerekana ubutwari bwiwe kandi turagenda tubona yuko muri politike y'u rwanda hari ibintu bitandukanye bigenda bihinduka Mm.
Ah, dushishikariza rero abo banyepolitike cyane cyane ingabire zigitwari ah, mu minsi ishize twakomeje nyine twumva hari abantu biwe bagiye bafatwa bitewe n'ibitekerezo bitandukanye ariko ndongera kumusaba yuko eh, yakomeza politike ariko politiki ishingiye kuri demokarasi ku bwisanzure bw'umu- bw'umunyarwanda ariko nanone ah, bateza imbere igihugu dufatanya kubaka igihugu ku bintu bimwe na bimwe tumaze kugeraho kuko hari umutumire mwari mwagize mu minsi yashize ubwo twamubazaga ibibazo we tukumva ashyigikiye wenda impinduka biciye mu bintu by'imbaraga ariko ndongera gusaba ingabire nk'ahantu avuye kandi ibintu bimwigishaho cyane yanakwigisha n'abanyarwanda kuko ririya naryo ni ishuri ko yakomeza kugira ibitekerezo byubaka igihugu noneho nimba ashaka impinduka akaba yagera ku mpinduka biciye muri demokarasi Mm.
Eh, rero hagati aho ngaho dukomeza gushimira abanyarwanda bagiye bagira ibitekerezo bitandukanye ndabona kabisa nyakubahwa perezida wa repubulika mbega ni ukuva na mbere hose yagerageje kugirira neza kugira imbabazi abanyarwanda ba- abakoze jenoside arabunga bashyira hamwe kabisa ubu bari kumwe n'imiryango yabo niyo mpamvu rero eh, twebwe nk'abanyarwanda dukomeje kubona yuko ari umuntu w'imbabazi cyane kandi muri politike yacu aho tugeze n'ubwisanzure kabisa tu- turamushimira cyane Mm.
Ah, namwe ijwi rya amerika ntako muba mutagize kugira ngo muduhe ijambo dushyikirize icyo dutekereza ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye Mm.
Eh, hanyuma zirwema ndagira ngo uze kunshyiramo akaririmbo ka kizito mihigo hari akaririmbo mwe mwashyizemo mu gitondo mugasubizemo ubwo reka tugashake hanyuma tuze kugacuranga nako Eh, kabisa gashimisha abakunzi be bose n'abantu batari baherutse ibihangano byiwe urakoze cyane ka- vensa nawe ugire wikendi nziza Eh, sawa murakoze yego reka dufate na eric wiriwe neza
Mwiriwe neza.
uri hehe eric
Ndi Kigali Eh, amakuru ki
ni ameza.
Eh, icyo wifuza kutugezaho ni iki icyo nifuza kubagezaho hari amakuru twumvise aryoshye cyane kandi anezereye buri wese naho tu- tumurundi y'uyu mucuti wacu kizito yarekuwe ni byiza cyane kandi ni iby'igikundiro kubera iyo umuntu buriya yarafunzwe ntaba yitekereza ariko mugabo iyo arekuwe naho bimurushizaho gushima cyane bivuze yuko abantu biyumviriye ko waba wamurekura barakoze cyane kubera biboneka yuko ah, ba- bafise ukwiyumvira ku muntu hanyuma rero abanyarwanda numva rero tu- boshima kuko nanjye sindi umunyarwanda ni umurundi hariya mu ntara ya ngozi gitwenzi ariko mugabo nanjye ndabafatanije kugira ngo bashime kubera twe- amakuru twagomba tuza turayabona kuri interineti ngende kizita ariko araburana ariko mugabo no munsi twashimye tumaze gusura kuyabona yarekuwe urakoze nyuma rero Mm.
uko uko yitwara neza mbere nanone akomeze kwitwara neza kugira ngo ibyamufashe ntishobore kumufata urakoze cyane eric kandi nawe ugire wikendi nziza
murakoze cyane digwema Mm. reka dufate na kimenyi wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza uri hehe kime
ni uganda ni amahoro
Eh, ni amahoro uganda namwe muri amerika ni amahoro natwe tumeze neza
ego uduhamagaye wifuza kutugezaho iki uyu munsi Ah, nanjye ndahera kuri iyo nkuru mwatangiyeho y'ifungurwa rya victoire ingabire umuyobozi wa fda inkingi Mm.
ah, n'ifungurwa rya kizito mihigo Mm.
Ah, hano njyewe hari ikintu ntari kwemeranyaho n'abari kuvuga ngo byavuye ku mbabazi ya perezida wa repubulika y'u rwanda yewe icyo mbasha kubona cyangwa se mu bushishozi bwanjye ndi kubona ko ah, kugira ngo ingabire victoire afungurwe habayeho igitutu cy'amahanga kubera ko amahanga yararebaga akabona ko victoire ingabire azira ibijyanye na politike kandi ko afite ukuri kw'ibyo ashaka kuba yavuga aha hari icyo bitugaragariza ko urukiko rwa afurika yunze ubumwe rwara- rwari rwaramugize rwabonaga ko ibyaha aburana atari ibyaha bimuhama cyangwa ari ibyaha yakazize bimufunga Eh, ariko hano ah, nubwo bavuga ngo habayeho imba- imbabazi za perezida wa repubulika ntabwo ari byo ahubwo ndabona ko habayeho igitutu cy'amahanga cyo kugira ngo ingabire zitware arekure yego ku ruhande rwa leta y'u rwanda ni byiza kuba yararekuwe ariko ntabwo byavuye ku mbabazi zatanzwe na gavumenti y'u rwanda kubera njyemera ko bya byari uruhande rwavuye ku mahanga kandi amahanga abashe kureba ukuri ah, kw'abo banyepolitike Ah, ikindi nagira ngo mbashe kuba navugaho baba ese ko ba- bari- barekuye ingabire victoire twirengagize ko mu rwanda hacyarimo n'abandi bafunze bazira ibya politike harimo abasirikare bakuru bariya b'abajenerali tubasha kumva harimo abasirikare bakuru pe ariko ukumva ko nabo hari ibyo bafungiwe bijya gusa nk'ibya ingabire victoire kuba wenda se harimo abatavuga rumwe na leta nabo nibaza ko nabo byakabaye byiza bigenze uko nguko ariko kandi ntitwirengagize ko nanone harimo n'abandi bari mu rwego rwo hasi batazwi batazwi n'amazina nabo bakarenganuwe batarebye urwego umuntu arimo Eh, icyo cyadufasha cyane kandi kigafasha igihugu cyacu cy'u rwanda urakoze kimenyi kuri ibyo bitekerezo byawe nawe kandi ah, ugire Yego.
wike- ugire wikendi nziza Ariko- Eh?
Ah, ah, ndacyakomezaho gerageza urangize vuba Eh.
Eh, mbasha kubashimira ku buryo mwatugejejeho amakuru aya- ya- y'ama- yo kwitoza kwa- kw'abakandida bo mu rwanda bariya baba members of parliament turabashimira cyane uburyo mwabashije kutugezaho amakuru meza ariko hari ikintu twanenze bamwe mu ru- nanenze nabashe kunenga bamwe mu ruhande eh, rw'abari muri opposition abariya ba ah, uno frank habineza uyu frank habineza uburyo twari tumwiteze o, mu myiyamamarize ye cyangwa mu kwamamaza ishyaka rye rya green party ntabwo ariko twari tumwiteguyeho icyo wifuzaga ko- wamwifuzagaho ni iki
afata neza icyo numvaga namwifuzaga ni ukuvuga aha tugaragariza uburyo ashobora gutanga ijwi rye rigatambuka ryo kugira ngo habeho politiki iboneye umunyarwanda wese yibonamo ariko ntacyo twigeze twumva atangaza ahubwo akabaho kugira ngo agire avuge make ibindi ntabivuge aha naravuze niyo nza kuba byashobokaga ngo mba twanavuga nawe ntabwo nagize n'uruhu kuba twavugana ariko nayo kumwibariza ku kabazo ubwo frank habineza ah, dukunze kumutumira kenshi ubwo wenda Eh.
uzongera uj- ubone amahirwe yo kugira ngo icyo kibazo ukimubaze ariko kuba yarinjiye mu nteko ishinga amategeko izo mpungenge ufite wenda ah, noneho ubwo yabigezeho ah, ibyo wifuza ash- ashobora kuza- kuzabikora azi ko anabifitiye n'ubushobozi bwo ku- kuba yagerageza kubihindura
Eh, a- ikindi nagira ngo banyamakuru b'ijwi rya amerika mutugezaho amakuru meza cyane turifuza ko mwajya mushyiraho n'amakuru y'ibyogajuru ajyanye n'amafoto af- bafata mu kirere tubashe kumenya n'ibibera mu kirere kuri ya mibumbe barimo bavumbura kandi nabyo biradushishikaza cyane nibaza mwajya mushyiraho akanya mukatugezaho ayo makuru ubwo tuzabigerageza wenda umunsi umwe natwe tuzajya muri ibyo byogajuru
Yego cyane.
Ki- kimenyi urakoze Ah.
cyane ugire weekend Ah.
nziza aho ngaho mu gihugu cya uganda murakoze cyane namwe ariko turabashimiye ah, ari ari n'abazungu babiri bafatiye no muri uganda Mm. byagenze Aba- gute abashije gusubiza muri amerika bivugwa ko batewe inkunga bobi wine mu mafaranga yo guha abantu kugira ngo abagumure bigaragambye abo bazungu birukanywe basubizwa muri amerika Mm, i- ina- iyo nkuru twarayimenye ah, ko leta yasabye ko birukanwa ah, ivuga ko ngo bakoresheje nabi ah, cyangwa se barenze ku mategeko ajyanye n- n'abinjira n'abasohoka
ego murakoze cyane urakoze kimenyi ugire ukene nziza mu kanya hari umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika vensa wari udusabye indirimbo ya kizito mihigo Ah, reka nsabe mu buhanga bw'ibyuma bayicurange hanyuma tugaruke twakira ibitekerezo cyangwa se amakuru y'aho mutuye
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga iyo numa niyo nziza niyo dukeneye inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu murimo dutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye wa numa w'ingwino wa numa w'ingwino ngwino twibane wa numa w'ingwino mu kirere cy'u Rwanda wa numa w'ingwino duhamye ukwemera wa numa w'ingwino uduherekeze ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso ibaba ryayo rya kabiri nk'amazi umutwe wayo usa n'umukororombya iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse iguruka iririmba ubudahemuka iguruka ibyina kubaho no kubana intero yayo ni imwe n'iy'ubutagoma iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wa numa w'ingwino wa numa w'ingwino ngwino twibanire wa numa bazi ko ariyo bamara kuyitahura bakemera bagasingiza imana mutware wa roho iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse bavuga indimi zose mu bihugu ibihumbi batanga ubuhamya bashize amanga bavugisha ukuri kutagira ikizinga iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse wanuma w'ingwino wanuma iyo ni indirimbo y'umuhanzi kizito mihigo indirimbo yise inuma ikaba yasabwe n'umukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika vensa wadusabye gucuranga iyi ndirimbo dore ko kizito mihigo yari yahawe imbabazi akaba uyu munsi yasohotse muri gereza we n'abandi bafungwa bagera hafi ku bihumbi bibiri barimo n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda madamu ingabire victoire umuhoza ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu umunsi tubaha urubuga n'umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye jerome wiriwe neza wiriwe jerome jerome uranyumva jerome ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate emmanuel wiriwe
Mwiriwe mwiriwe uri hehe emmanuel
ndi mu karere ka ruhango ni mu ntara y'amajyepfo ni amahoro
Eh, ni amahoro pe Mm. icyo wifuza kutugezaho iki- Eh? icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
Eh, ni ndava mu ruhango ndabona ari amahoro akavura karaguye turi mu mirimo isanzwe y'ubuhinzi Mm.
Eh, twakiriye neza imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika babarira abagororwa Mm.
ariko eh, twibajije ibintu byinshi turavuga tuti ni byiza kuko biba byabayeho kandi biba binashimishije ariko hari abandi bantu bafunzwe mirongo icyenda na kane bafunze ibyaha bigiye bitandukanye eh, bashaje bafite ubumuga ese bo im- ziriya mbabazi zirabareba ko nta kabazo gato nibaza nkavuga nti zibaye zibareba harebwa icyo cyakorwa kuko ni abantu bageze mu zabukuru iyo umuntu afunzwe afite imyaka mirongo inani n'itandatu mirongo inani se urumva i- icyo gihe biba biba bigeze kure aba afite ubuzima bubi Mm.
ariko muri rusange tukaba dutabura gushima ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda agira gutya agatekereza no ku bari mu magereza agatekereza no ku baturage mu buzima busanzwe ariko tukamugira n'ibyo tugenda tumusaba muri make Mm.
urabona mu mu rwanda mu gihugu cy'u rwanda hari abaturage benshi bakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi babikorera ku butaka ariko hari amategeko aba ahatorwa ugasanga abangamiye ubuzima bwite bw'abaturage nyamara wajya kureba ukavuga utese aya mategeko ugiye kureba mu mategeko yatowe mu mu nteko y'abadepite ugasanga amategeko ntabamo ni nk'amategeko ya- ya- ashyirwaho na- n'abantu ku giti cyabo nk'urugero ariko ugasanga urugero hari amategeko arebana n'iby'ibijyanye n'ubutaka Mm.
Mm, nk'aha mu karere ka ruhango hari igice kinini cy'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi Mm.
ariko kuri ubu aho ubuhinzi bwakorerwaga urabona tuya tugira ibihe by'ibiza ubutaka bwa- bwakoreshwaga n'abaturage bwagiye bufatwa n'abantu ku giti cyabo wumva ngo uyu muntu ni rwiyemezamirimo cyangwa se ni ba rwiyemezamirimo ariko wajya kureba ugasanga ahubwo ni abantu bagiye bafite amazina akomakomeye azwi rwose kuko ashishoza nk'uko agera areba kure icyo kintu nacyo yazakirebyeho kuko ubuzima bw'abaturage buraharenganira ndizera ko na n'intumwa za rubanda ziherutse gutorwa kugira ngo zihagararire rubanda mu nteko ishinga amategeko niba bakurikira ijwi ry'amerika ibyo bitekerezo byawe barabyumvishije ah, nizere ko hari icyo bazabikoraho urakoze cyane emmanuel ah, aho ngaho mu ruhango mu ntara y'amajyepfo
murakoze cyane
ibaba ryayo rya mbere risa n'amaraso ibaba ryayo rya kabiri ni nk'amazi umutwe wayo usa n'umukororombya iyo numa niyo nziza niyo twe twimitse iguha
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema iyo ndirimbo nitwa inuma ni indirimbo y'umuhanzi kizito mihigo yasabwe n'umukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika vensa wavuze ko yishimiye ko uyu muhanzi ari mu bandi bafungwa ibihumbi bibiri baraye barekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u rwanda kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika tiyeri wiriwe neza
mwiriwe neza edi ni amahoro i bujumbura
ukuri turashima n'amahoro icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki
nashaka kuvuga ngo utuntu tubiri ariko mbere kuri icyo nyine yadede kuvuga ko edi ndiko mbere ndanabishyire muri rusange numvise n'abantu menga bihasika ibintu ibi abantu ibihumbi bibiri bishobora kuba byarekuwe mu rwanda yego
yego gusa ntibaza ko abaca bavugwa cyane n'aba babiri uyu ingabire be n'uyu muririmbyi nibo bari basanzwe bazwi cyane
yego mu mwanya niko nariko ndumviriza victoire ingabire ariko aravuga kuri rfi urumva ko kiba ikintu cya mbere cyo ngira mbere ko ni ugushimira perezida w'u rwanda kuba kino kintu yaciyumviriye mbere twese twabaye siripuri twari tubyiteze ariko nk'uko victoire ingabire abyivugira na wene ati na byo natangaye ariko gusa ikintu cya mbere cyo cyangiryoheye n'ukuntu victoire ingabire yasohotse ari umuntu afite ingufu nyinshi wumva ko yiteguye kugira ngo n'abasigaye inyuma ashobore kudobaburanira mugabo yumve ko nabo babohowe ikintu cyangiryoheye mbere ndanamukeze kubera ko abapasoni benshi muri afurika bafite ingufu nk'izi zo gushobora gupfungwa bakamara igihe bapfunzwe hanyuma bagasohokana za ngufu nyine mbere ndanamuhe ingufu mvuga nti agire kuraje kugira ngo dushobore kuronka abakenyezi bashobora kubohoza demokarasi hano mu bihugu byacu byo muri east african community mbere ngewe nk'uko abenshi babyiyumviriye nanjye byanangaje ndibaza utubazo ntariko kugira ngo perezida w'u rwanda afate ingingo nk'iyi kuko nk'uko bivugwa kandi bizwi hari harabaye gusaba ikigongwe kenshi mugabo kuba bigiye kino gihe twese biradutangaza tukanibaza mbere ko bifitaniye isano na kiriya kintu cya louise mushiki wabo ariko ararondera ushobora gutwara francophonie numvise bivugwa cyane mugabo twese twabyibagije ariko nibaza ntigewe igice kimwe n'ibyo ndabishima ko perezida w'u rwanda yaba yiyumviriye kino kintu kugira ngo ashobore kubona ko kandidatire ya mushiki wabo ishyigikiwe kandi ashobore gutsinda ariko ikindi gice ndabigaya cyane n'ingufu nyinshi kubera ko sinibaza ko ubuzima bw'umuntu aribwo dukwiye gukoresha cyangwa dukwiye gukinisha kugira ngo dushobore gushyikira inyungu zacu kubera ko ubundi nimba iki kigongo cyari cyarasabwe ubumenga byari kuba byarabaye kera ariko kuba biba bifitanye isano n'icyo nibyo uruhande rumwe wamenga ni byiza ariko ikindi gihande ni ibintu bibi kubera ko ubuzima bw'umuntu nibwo buba bwakoreshejwe kugira ngo inyungu zishikirwe aha rero mvunira akaguha abategetsi bo muri afurika yacu ino ngendo tuyisezerere twubahirize agateka kazina muntu atari uko tubona inyungu zacu ariko kubera ko tubona ko ari agateka imana yishushanije ko hanyuma edi nagomba ntambuke ku cya kabiri icya kabiri niki kijyanye n'ibiganiro hano iwacu i burundi narumvise ko mu kiganiro cyabaye kuwa mbere menga cyari kirongowe na mugenzi wanyu frederic nimba ntihenze yego cyavuga ku biganiro bavuga bati abarundi bagomba biravugwa ko bashobora gusubira mu biganiro ariko hakaba ikibazo benshi bavuga bati twifuza ko byaba ibya nyuma edi aha nanjye nagomba ndagishimike ko bariko baravuga bati twifuza ko byaba ibya nyuma nibyo koko byari bikwiye kuba ibya nyuma kuko abarundi uyu munsi bariko bararambigwa ko ibiganiro bigenda bikaba bigasubira bikaba bigasubira bikaba nk'uko ugasanga ikivamo ni cya kindi cy'uko badahuje badafite aho bashikanye ariko kugira ngo bibe ibya nyuma ni uko impande zose zirekura bakorosha hanyuma bagashobora gushika ku masezerano kubera ko icyo umwe wese ashaka nticyoshoboka ariko baragira aho bahurije nicyo gituma nkebura abarundi bajya muri ibyo biganiro ntibiyumvire gusa kujayo ngo bajye amahera ariko bibuke neza ko umurundi uyu munsi ashaka amahoro ntidushaka ibiganiro bya minsi yose murakoze cyane edi turagushimiye tsiyeri kuri ibyo bitekerezo byawe kandi ukomeze ugire wikendi nziza aho ngaho i bujuma
yego ya twese edi
ndakwihaye komeza unyirebere ubu ndakwihaye komeza unyirebere ubu ndakwihaye komeza unyirebere ubu ndakwihaye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema gusa nongere mbibutse ko nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ari urubuga tubaha kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye kuri telefoni dufite kubwimana wiriwe neza
biriwe neza uri hehe
ni mu rwanda mu majyepfo kamonyi inganda ni amahoro
ni amahoro hano mu rwanda Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki kubwimana
icyo nifuza kubagezaho ni ukubashimira mbashimira ibiganiro tugirana kandi mukaduha n'ijambo murakoze
Eh, ariko noneho hari n'icyifuzo dufite hano mu murenge wa ngamba n'ahandi hose mu rwanda Mm.
mwazatuganiraho mukadutumirira ushinzwe mituweli tugira ubwisungane bwo kwivuza bwitwa mituweli de sante Mm.
ariko abantu benshi birimo kutuvugisha amangambure Mhm. urugero
uratanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza Mm.
ukagenda ubu hajeho ikoranabuhanga bishyira kuri mashini Mm.
Ni- ubwo byasimbuye ibyo mbere twakoreshaga byo kujya kwishyura muri muri banki sako umurenge sako Mm.
barajyanaga kwishyura bakaguha boroderi ukajya gukoresha ku ivuriro ku kigo nderabuzima Mm.
bigakemuka ariko ubu dufite ikibazo cyo kuba
Uh, kubw'imana ndibaza ko tumubuze kuri telefoni yari arimo atubwira uh, bimwe mu bibazo bashobora kuba bahura nabyo bijyanye n'ubwisungane mu kwivura mituweli do sante adusaba ko twazabatumira bamwe mu bayobozi babishinzwe ubwo tuzagerageza tubashakishe hanyuma nizere ko kubw'imana icyo gihe uzabona umwanya kugira ngo ibyo bibazo wageragezaga kudusobanurira ube wabibaza ababishinzwe iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
usesha mula nesimu kingaletwa kampala onananana sinshaka kukubura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukubura habe n'isegonda Oh baby, sinshaka kukubura abe na gatoya oh yeah yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi b'ejo n'ejo bundi akongera uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri abo we oh yeah uramenya amabwire ndazica umubano wacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni umwanya tubaha kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye nk'uko nanone twatangiye iki kiganiro tubivuga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda madame ingabire victoire umuhoza n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare kizito mihigo basohotse muri gereza ah, kimwe n'abandi baf- bantu basaga ibihumbi bibiri hari benshi rero bagiye ba- babivugaho ibintu bitandukanye ku rubuga rwacu rwa facebook Ah, hari nsanzamahoro jean paul wagize ati my god icyubahiro ni icyawe i love you kizito ni ninahazwe sesongo siriyaki we yanditse agira ati abo bose bafung- bafungwa abanyakuri babone aki- akarorero kuko ntawufungwa ukuri nta n'u- nta n'ukuzira nikiza yagize ati nanone abafungwa sibwo hari hakwiye amashuri yo kwigisha abantu ah, uburyo batasubira mu byaha aho kugwiza uburoko leonidas we yagize ati abanyarwanda turi ba nta munoza bafunze umuntu tugasakuza kikarangira baramufunguye tuti buriya n'ubundi yari umwere jye nagira inama abafunguwe muri rusange kubyaza amahirwe izi mpuhwe bagiriwe uz- utazitwara neza ayisubiramo imana iha umugisha u rwanda n'abanyarwanda ngibyo rero bimwe mu bitekerezo bamwe mu bakunzi bacu bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook ku bijyanye n'irekurwa ry'umunyapolitike madame ingabire victoire umuhoza ndetse n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi kizito mihigo hari na alexi ngendakumana wagize ati ni byiza kuba bafunguwe kweri perezida w'u rwanda akoze byiza ngo n'abandi bafite ibibazo nka biriya ntibabare kure diane rwigara namurekure kuko nyuma y'ubutabera bwo mu isi buri munsi y'abategetsi bo mu isi hari ubundi butabera ubwo nta kibazo bufise kuko nta ukomeye nta woroheje bose bazabwitaba kandi yewe kandi buri wese uko yagennye abandi nawe buzamugenera uwo ni alexi ngendakumana watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook Ah, Nesta Ndiku yagira- yagize ati araraba neza ntibabe bamugahuriye ijana umugasho hama ngo bamugiriye imbabazi ibyo ni ibitekerezo bya Nesta iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ibyo ni ibitekerezo bya- byanyu mwatwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook bijyanye n'irekurwa ry'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda madame ingabire victoire umuhoza ndetse n'umuhanzi kizito mihigo n'abandi bantu basaga ibihumbi bibiri baraye bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame
ariko ntuzite kuri abo we oya uramenya amabwire nazica umubano wacu oya oya sinshaka kukubura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukubura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukubura habe na gatoya oh yeah nzahora iruhande rwawe nawe nkundira uzambi impande uri mukwano gwange kakukume abafere bacamu Ah, dukomeje kwakira ibitekerezo byanyu ku rubuga rwacu rwa facebook ahanini bijyanye n'irekurwa ry'umunyapolitike victoire ingabire umuhoza ndetse n'umuririmbyi kizito mihigo ndayishimiye eli patrick yagize ati ndamukeje ku cyiyumviro yagize cyo kubarekura kagame kuma kwivora guma kwivora hanyuma jeanne paul yagize ati kizito natuzanire inganzo hirwa james we yagize ati kabisa biranshimishije politike kagame arayizi ntacyo bamurusha onesime cyiza we yagize ati imana ishimwe cyane leopold sinzo abatungana yagize ati n'iby'imana ikunda abatanga ikigongwe kuko nabo izo kibagirira damiye nkaka yagize ati ntibazabe abasubira cyaha hanyuma claude mbisa we yagize ati may the lord remember rwigara bishatse kuvuga ngo imana yibuke rwigara mbaraga we yagize ati imana ishimwe kuko yihesheje icyubahiro irigaragaje hanyuma etienne we agira ati namavuga ko kagame ari umugabo ngo wapi hanyuma undi reveratang we yagize ati imana ishimwe cyane Ah, shimwa constate ngo ni igitangaza pe salvat jean claude mbisa ati "Ibi- ibi bintu ni byiza cyane ibyo rero ni bimwe ah, mu bitekerezo by'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika badusigiye ku rubuga rwacu rwa facebook Ah, nyuma y'amakuru twabagejejeho ko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu aribwo umunyapolitike madamu ingabire victoire umuhoza n'umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare kizito mihigo ndetse n'abandi bagera ku bihumbi bibiri basohotse gereza nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika
Yeah. Dum dum dum dum.
Ikiwa umeamua kunitoroka, ikiwa unahisi kwamba ujisikii nami tena, napo nimekuwa ngumu kunitokeza, naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, nitachimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako, ni heri lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto, maumivu ya penzi mtu ajikuni wala ajikandi na maji na kula upasuaji ovyo kama kuna kosa mmewaifanya, kama kuna jinsi tunaweza leta, na kama kuna kitendo ningeweza tenda, nikafanya nikatenda, nikafanya nikatenda, nikafanya nasema nikatenda nikafanya nikatenda
Kweli hukumbuki uliyoyafanya, ni kweli unakumbuka tulipotoka. Sisemi habari zozote za kusikia, bali kwa ushahidi niliyouona. Msamaha mara ngapi umeshaomba na bado? Je, ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho mpaka leo nahisi kufika kikomo. Maumivu yanazidi ndani ya moyo, sitaki kwenda mbali, kwani upo moyoni. Nikusamehe mimi mara radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu nyine tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo by'aho mutuye kuri telefoni ndi kumwe na arma wirwe uri hehe arma gerageza uduze ijwi telefoni yegereze aho uvugira ntabwo twumva neza
ariko ndakumva ndakumva eh ngaho eh, wari uri- wari uvuze kuri hehe
iyo ndi mu burundi ndi mu burundi eh ni amahoro
Eh, ni amahoro atari amahoro cyane Eh, kubera icyo atari cyane
Si ibitero bya rayizayi mu gasumba Mm, twabyikurikiranye ayo makuru turaza kuyabagezaho mu kanya saa kumi n'ebyiri
Yego.
Mm, hanyuma na igitekerezo nashaka gushyikiriza mm,
Na- nashaka kuvuga ku byerekeye eh, cyane cyane abari abasirikare b'abarundi bari mu gihugu cya somaliya na santarafurika mm.
kuri sinibaza yuko bo ari abasirikare b'abarundi koko baba baragiye kugarura amahoro n'umutekano muri biriya bihugu sinibaza ko baba baragiye gukorera ubusa sinibaza ko yego igihugu cyarabatumye ariko mu gihe igihugu kibatumye nacyo kigerageze kibahembe ntushobora kumara umwaka muzima utari kurahembwa utari kurabona umuryango sinumva mbega leta y'i bujumbura irikiya kuri ki irikiya amafaranga y'abaru- y'abari abasirikare b'abarundi imiryango yabo ikiramerwa nabi Mm.
bari kwicwa n'inzara A- a- bari twashe aruma ayo ma- ayo ma- ayo makuru uyahagazeho ko badahembwa
twese turafite imiryango nyako amesha amakuru b'abasirikare bari hariya mu gihugu cya somaliya na santarafurika Mm, twese turavugana bakatubwira ibibazo bafise ubukene bafise nko muri santarafurika bashobora kuba bamaze ikigo cy'umwaka cy'amafaranga bariko barahembwa baravuga ko ashobora kuba ah, ariko arakoreshwa mu burundi Nu- n'uwo bitana imirimo ngira ngo niko nabandi ko ndabyumva ariko nyakomesha amakuru mbega imiryango yabo harimo abasigaye irambo nonega imiryango yabo iri kiyamirwa gute? ni ukuri leta y'u Burundi ikwiye guhaguruka igatanga amafaranga nk'uko inyo ah, inyo african intoke ubumwe bwa burayi butanga ayo mafaranga na oni canke na bikaramuka bitagenze gutinya ko muje bakon nje nibaza ko bufuma batahura bagataha i Burundi kuko ntacyo bariko barakorera mu gihugu cya mu byo bihugu mpuzamahanga ni ukuri birababaje cyane kubona umusirikare w'umurundi ujya gusheta ubuzima bwawe uronka amafaranga amafaranga ajya mu mifuka ya bene ya be- ya- ya bene igihugu aho gufashisha abo basirikare kuyaha abasirikare bene bene kuyakorera ukumva igihugu cy'ubuganda n'ibindi bagahembwa amafaranga hafi igihumbi n'amajana y'amadolari ariko abarundi bagahembwa amajana umunani mbega ako karenganyo ni agaki ni agaki ku basirikare b'abarundi nigopfuma bataha ahubwo iyo byashoka mwebwe mwapfuma mutumira nk'umuntu wo muri yoni umuntu akakemusi- baka- bakagusura iki- iki- ibibazo Mm.
ni ukuri hano bakirukana abarundi bagataha hanyuma nashaka kuvuga ku cyerekeye nyine, eh, i- ibyerekeye amashuri by'ukuri ingingo zirafatwa mu mashuri sinibaza ko ari ingingo za kazo z'akugwaruka rw'uburundi mbega baraye bafuse amashuri mirongo itatu na mbega abo mashuri mirongo itatu na abo banyeshuri nyakwamisha amakuru bagiye kuba bande bagiye mwibarabara mbega bagiye ku- bazotorana ubusuma abandi ubusambanyi abandi ibiki. none kugwaruka rw'uburundi ibikorwa zirikiganya kwamisha amakuru ku ngingo z'agasatisati ziriko zirafatwa zita- ngira ngo na leta y'uburundi itazibona umushikiranganji ariko arazifata leta y'uburundi iriko yirabira yirebera amaso yibona sinibaza ku by'ukuri ko ingingo iriko- ziriko zirafatwa mu banyeshuri b'abarundi ni ukuri simbona simbona iyo bitera bigana Arma- Kuvuga arma- amashuri Mm, aruma i- i- ibibazo byawe birumvikana rwose natwe tuzagerageza turusheho kubikurikirana ah, turabyumvishije ariko ndagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nkwizeza ko ayo makuru tuzagerageza kuyakurikirana
akandi gato nyabona gatoyi gatoyi ehe
ndashaka kuvuga ku byiri byabaye mu gatumba by'ukuri ibi bintu ni ibintu bisiga ubwenge twese abantu barundi twumiwe biriko biraba bamwe bavuga ibi abandi bakavuga biriya ariko nta kundi reka tubirinde tubikumbure ibyo bariko baravuga ibintu bimwe bimwe ni ibinyoma naho bitaraje habona twese turabi- kuko turabibona turabibona twebwe turi hafi yaho turi hafi yaho aruma, a- Urumva?
aruma u- ukurikire d- a- a- ijwi rya amerika mu kanya saa kumi n'ebyiri iyo nkuru turaza kuyibagezaho ariko nagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, reka mfatwe umukunzi wa radiyo ijwi rya amerika wa nyuma emabure mu masegonda make cyane wiriwe neza uri he urifuza kutugezaho iki
jendi mu gihugu cya kongo yego gerageza u- u- uhine amagambo yawe ko tugeze ku musozo w'ikiganiro
So, ikibazo dushise ni uko hano muri kongo tutacumva ijwi rya amerika ntituzi eh, murongo ivugiraho ubu uri uri muri kongo ahagana he
ndi mu buvira Ah, icyo- kenshi mwatwumviraga ku mirongo ya fm yo mu burundi ariko muri iyi minsi dufite ikibazo kijyanye n'iyo mirongo yafunzwe ariko turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo mwongere mutwumve hanyuma hari ubundi buryo ah, mwadukurikira tuzabamenyesha ariko hagati aha mushobora kutwumvira kuri ah, kuri interineti niba ufite ubushobozi bwo kumva kuri interineti niho navuga ko watwumvira ubu ngubu
yego mwompereza aderese ya interineti nayo nta ngorane ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu
oke mugite neza urakoze cyane aimable aduhamagaye ari uvira mu mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni nawe dusorejeho ikiganiro muri isanga cya none shimire enjeniyeri tiyani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro namwe inshuti bakunzi mwatanze ibitekerezo ndetse n'ibibazo Ah, muri studio ya karindwi hano i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbararike amakuru avugwa mu karere tuza kubagezaho mu kanya isa kumi n'ebyiri mugire umunsi mwiza
Nikapenda